iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa kumi n'ebyiri z'umugoroba i bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi turi ku cyumweru tariki ya makumyabiri na kane z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze mu biganiro bya radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa mu burundi muri iki cyumweru dusoza intumwa z'abagize inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi zari mu burundi aho zahuye n'abayobozi batandukanye muri guverinoma abatavuga rumwe na leta n'abagize sosiyete sivile umunyamakuru wacu fidel d'antoine nsabimana yakurikiranye urwo ruzinduko ivyo biganiro vyabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu mu gisagara ca gitega vyatanga igihe c'isaha cumi z'umuhinga birangira igihe c'isaha imwe n'iminota cumi z'umugoroba ivyo biganiro vyabereye mw'ibanga birangiye impande zose zagize ico zishikirije abamenyeshamakuru ba hano mu gihugu n'abamenyeshamakuru mpuzamakungu bari barindiranye igishikiningo ziva muri iyo nama perezida nkuru nziza yamenyesha abamenyeshamakuru ko bayaze bahuza n'uwo mugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu perezida petero nkuru nziza aranashimishwa n'ingingo zifatwa na oni naho yemeza ko usanga hari aho bafatira ku maraporo atariyo ni ibintu byiza cyane kuko bamaze gushika mu burundi bagatembera gushagati mu gihugu bakabona ukuntu uburundi bwifashe turashima kandi yuko mu byo twaganiriye byose twaba kiriya n'ido ido n'ido uko uburundi bwifashe kuvaho dutanguriye ingendo y'amatora bashoboye kutubaza turababwira uko twifashe aho duhobahoba aho dukomeye nicyo twabasaba kugira ngo badushyigikire kandi tubasha gushimira n'ishyirahamwe mpuzamakungu niko twabashimiye cyane kuko no mu ngingo bayi barafata baragerageje gufata ingingo bagerageje gutohoza buke buke naho usanga ari amaraporo amwe amwe asanga atariyo mugabo twasanze yuko haniniya bimwe byaza birava mu barundi bamwe bamwe perezida petero nkuru nziza yamenyesheje kandi ko ibiganiro bizobandanya akavuga ko ivyobera hanze vyoza vyogera kuvyobera mu gihugu akabona ko umuhuza kandi yoguma ari perezida w'ubuganda yoweri museveni ibijanye n'umuhuza adufasha umufasha perezida museveni twabwiye yuko n'umukambwe asanzwe azwi cyane ibibazo by'uburundi kandi turizeye yuko ibyo akarakora azobandanya ashigikira uburundi amikira cyo twababwiye nuko ni umugambi w'ibiganiro hagati mu gihugu uhambaye cyane kuko izo ngendo zibiri ziruzuzanya ku buryo ibiganiro vyo hagati mu gihugu n'ibyo hanze y'igihugu birakenewe kugira ngo abarundi bose bafite icyo baterera kugira ngo turonke amahoro arama n'iterambere n'ugutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cyacu cy'u Burundi bibe koko ineza y'abarundi bose abari hagati mu gihugu n'abari hanze kuko abari hanze nabo bagiyeyo hari abagiyeyo igihe kirekire mirongo itandatu na gatanu mirongo irindwi na kabiri mirongo umunani n'umunani mirongo icenda n'abagiye vuba abo bose barakenewe kumvirizwa kugira ngo tushike ku nyishu irama izoteza imbere igihugu cyacu Burundi kandi ikozwe n'akaroni n'ibindi bihugu Samantha Power umwe mu bari bayoboye uwo mugwi wa ONU ujejwe umutekano ku isi akaba yaranabaye umuserukizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burundi abamenyeshamakuru bamubajije ico avuga ku bivugwa ko igihugu c'u Rwanda gishigikiye imigwi itera igihugu c'u Burundi Samantha Jane Power yishuye ko ico kibazo yacumvise Samantha Power akavuga ko bibabaje ko hari abantu boba bashaka gukoresha igitugu mu gucinyiza abandi canke bakabahohotera atariko no mu Burundi ntibera kuko yavuze ko hari abanyagihugu bariko baricwa na bamwe mu gipolisi ca leta Samantha Power yavuze ko mu gatondo kuno munsi wa gatanu yabonanye n'abafise ababo bahohoterewe ubuzima abafise ababo bahunze canke ababuze ababo iyo barengeye bamaze kunyuruzwa ati ivyo vyose ni ivyo kurwanya muri rusange Samantha Power akavuga ko muri rusange atakintu kinini bemeranije n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkuru nziza ariko avuga ko bazobandanya kuvugana tubamenyeshe ko ico kiganiro cari categuriwe kubera mu ntara ya Karusi aho Karusi Perezida Petero Nkuru nziza akaba yari yahageze isaa moya n'inusu zo mu gatondo asanganirwa n'abanyagihugu isinzi ku mutumba wa Kigoma mu gisagara ca Karusi muri iyo ntara imirimo ikaba itari yakozwe kuko n'abanyeshuri batize abo twavuganye batubwiye ko bari baje kwitega izo ntumwa za oni zifatikanije na perezida petero nkurunziza bari kuza kwifatikanya n'abanyakarusi gukora ibikorwa rusange mu gutera ibiti ku mutumba wa kigoma bamaze kumenya uko ibintu vyahindutse batashe bidoga kuko abatimbo bari bazanye ingoma abacuraranzi b'ibicurarangisho kavukire nk'imiduri n'ikembe bakaba bari biteze izo ntumwa biboneka ko bari bararikiye abanyagihugu kuza kuzitega abegereye perezida petero nkurunziza bavuga ko uwo mubonano wategekanijwe kubera mu gihugu hagati kugira ngo izo ntumwa za oni zibone ko igihugu cy'u burundi ari nyabagendwa kandi amahoro ari umusesekara mu bice byinshi bigize igihugu cy'u burundi igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika tugume mu burundi kuwa gatatu w'iki cyumweru dusoza mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya mahama hafunguwe amashuri ivuriro ikigega cy'amazi n'imisarani byose byubatse kijyambere ayo mashuri azigirwamo n'abana begereye ako gace b'abanyarwanda ndetse n'impunzi z'abarundi ni inkuru y'umunyamakuru wacu tabita mukamusoni
uturirimbo n'intambo za bamwe mu bana b'abanyeshuri bari batowe nivyo vyakirijwe abategetsi bari baje kugurura amashure ivuriro ikigega c'amazi n'imisarani vyubakiwe impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine n'umunani ziri mu ikambi y'imahama urongoye ishirahamwe yadra ryubatse ivyo birasi yamenyesheje ko ibirasi ijana na cumi na bibiri arivyo vyubatswe kugira abana b'abarundi bakiriwe muri iyo kambi bigiremwo kandi bigane n'abana b'abanyarwanda begereye muri ako gace ivyo birasi ni kuva mu mwaka wa mbere w'amashure mato gushika mu mwaka wa gatandatu w'amashure yisumbuye abanyeshure baba baba ibihumbi cumi na bitanu nibo bategekanijwe kwigira muri ayo mashure yubatse kijambere n'imisarani yayo urongoye ishirahamwe ryitaho impunzi ku isi mu gihugu c'u rwanda dr azam nawe nyene yari yahashitse acamenyesha ko bariko baragerageza kwitaho ikibazo c'abarundi kandi n'ibibazo bindi bisigaye muri iyo kambi bizogenda bikemurwa buke buke umushikiranganji w'impunzi n'ibiza mu gihugu c'u rwanda umupfasoni serafina mukantabana yasavye impunzi kwitwararika ishure cyane kuko iyo umuntu ahunze ubwenge nibwo butunzi bwonyine ashobora kugendana aho ariho hose byaba ntacyo bimaze ko twatanga amafaranga angana kuriya tukubaka amashuri akabura abayajyamo turagira ngo rwose mbibire n'akabanga mwebwe muri hano hari igihe umuntu aza mu buhunzi yibwira ati buracya ngenda ariko ukabona umwaka umwe urashize cyangwa irashize nta bukungu bundi buba mu buhunzi ubukungu buba mu buhunzi ni uburere ushobora guha abana bawe nta murage aya mahema ko muyareba nta gihe amaze ntabwo wavuga uri umubyeyi ngo mfite ihema ntuyemo ngo ngize icyomba nzarisigira abana abana banyu ikintu mushobora kubasigira gikomeye ni ukubasigira uburere bwiza ni ukubasiga bari mu ishuri mukaba mwiringiye yuko bafite umutungo wimukanwa ugendanwa hose bashobora kubura gusa ari uko imana ibambuye ubuzima ababyeyi bashimye ayo mashuri bubakiye abana babo kuko mu minsi bahora bigira mu mahema mu kwitegurira kuja gukurikira porogaramu y'u Rwanda ila twashimye kwa amashuri ya hariya kumunini twashimye kubera kabisa ameze neza kabisa nanje ijya ejo naregeye kuyaraba hariya narabonye neza kabisa
bamwe mu bigisha cyo kimwe n'abanyeshuri bafite amakenga ko abana bose bari mu ikambi bageze kuja mu ishuri canke kubandanya amashuri yabo batazoshigwa muri aya mashuri
impungenge dufite ngaha ni izijyanye n'ukuntu abanyeshuri bazaba bakura ngaha bajya kwiga hariya hanze tuvuga turumva abantu batubwira yuko hari abanyeshuri benshi b'abanyarwanda basanzwe bavuka nka mu rwanda ariko baraza kwiyandikisha kwajya amashuri kugira bazoce biga babenefite kwiga kuri gusa nk'abarundi iyo turiko turabibaza rero abantu babijeje bavuga ati nimurindire nimurindire mwe muzobibona muzobibona hageze baranabwo ko baja kugenda mirongo ine kwijana y'abarundi abize barose izo nyigisho kandi ko baramaze kutubwira yuko ati abazogenda si bose kugeza umunsi tuzi hazogenda abandi hazosigara abandi kuri ico kibazo minisitiri mukantabana yabahumurije abanyeshuri bose bari muri ino nkambi uhereye kujya mu mashuri y'incuke kugeza kurangiza amashuri cumi n'abiri yisumbuye uwo nguwo bose baziga niyo mpamvu mubonye ko dutashye ari amashuri hari n'andi ari hano mu nkambi kandi bizanakomeza amashuri yagurwa uko bishoboka byose kugira ngo impunzi zose twakiriye zigeze mu gihe cyo kwiga zishobore kwiga ikindi kinateganyijwe ni uko abarengeje igihe cyo kwiga hari na gahunda yo kugira ngo dukwize hirya no hino amashuri y'imyuga kugira ngo abadashobora kwiga amashuri asanzwe bashobore kuba bashobora gukurikirana amashuri y'imyuga mu buryo bwo guhugurwa uko wakwiga amezi atandatu ukamenya umwuga ibyo rero ni ibiteganyijwe dufite abafatanyabikorwa tuzafatanya nabo kugira ngo ibyo bikore ariko ndagira ngo mbahumurize ko nta mwana uri mu cyiciro cyo kwiga uzacikana abanyeshuri bo muri iyo kambi bavuga ko hari ibyangombwa bitarabashikira kugira baje gutangura kwiga bakagira n'ubwoba ku mutekano wabo kuko ayo mashuri nk'uko babivuga yubatswe kure y'ikambi abategetsi bose baraho babahumurije kuko ku bwabo umutekano uracunzwe bikwiriye kandi n'ibyankenerwa byose bazobironswa imbere y'uko batangura kwiga ibirasi ijana na cumi na bibiri n'ivyo vyubatswe imisarani ijana na mirongo itanu n'itatu ivuriro ryubatse kijambere n'ikigega c'amazi kijamwo amaritiro ibihumbi majana abiri na mirongo itanu abanyeshuri bo muri kaminuza nabo nyene bemerewe ko bagiye gutangura kwiga vuba hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwo kwiga uri kure ngo bazoshobora kwiga muri kaminuza zo muri amerika bige nk'umuntu ari muri amerika mu ikambi ya mahama mu ntara y'uburasirazuba tabita mukamusoni ijwi rya amerika iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abagore batwite mu burundi bagiye kujya bakingirwa indwara ya malariya hakoreshejwe umuti bita fansidari abaforomo bagera ku ijana na mirongo ine na barindwi bo mu ntara y'ibitoki bigishijwe uburyo uwo muti uzakoreshwa muganga celestin ndayahoze uyobora akarere k'ubuzima ka kibitoki avuga ko abagore batwite mu ntara ya kibitoki bibasirwa cyane n'indwara ya malariya ni inkuru y'umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka umuti fansidari ugiye gukoreshwa mu minsi iri imbere na cyane cyane ku bakenyezi bibungenze abaforoma abarongoye amavuriro n'ibitaro bo mu ntara y'ibitoke bari mu ihugurwa kuva kuri uno wa kabiri bariko bigishwa ikoreshwa ry'umuti fansidari ku bakenyezi bibungenze abaforoma bariko bahabwa izo nyigisho barashima ubwo buryo bushasha bwo gukingira malariya abakenyezi bibungenze muganga celestin ndayahoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka cibitoke twamubajije igituma uwo muti witwa fansidar ugarutse ku masoko kandi wari warahagaritswe yishuye ijwi rya amerika ko ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko ufise ubushobozi bwo gukinga malariya na cane cane ku bakenyezi bibungenze izo nyigisho ku baforoma abarongoye amavuriro n'ibitaro ku kuntu bakoresha uwo muti fansidar mu gukingira indwara ya malariya abakenyezi bibungenze zatunganijwe na leta y'u Burundi ifashijwe n'ishirahamwe ry'abanyamerika USAID zimaze gutangwa mu ntara indwi kuri cumi n'indwi zigize Uburundi mu cibitoke ca Rugombo Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ntorere kazoza ikiganiro gitegurwa na studio ijambo
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango si nkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza yeee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi eka n'inyifato ibereye mu matora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
nk'uko twabibasezeranye rero jewe niyonzima ndabaha ikaze mu gice cya kabiri cya kino kiyago cya politike cyerekeye ibiganiro byohuza abarundi uno munsi tugashimikira ku ntambamyizo bangamira ibiganiro no kubyoganirwa ko abatumire ni babana nyene batatu honorable Victor Burikukiye icegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sahanya Frodebu hamwe rero na professeur Adolphe Sururu umuhinga mu vyerekeye imvugo iremesha
Nyakubahwa Dasabye ijambo Dasabye ijambo Hora numa bangaho Dasabye ijambo erega ndafite icyo mvuga oya nta jambo ngaho weze ugira uvuge turabizi nta byubaka uvuga none si muri demokarasi amunyima ijambo sindi umunyapolitike ninde yahubwiye ngo abanyapolitike mwese mutereza kuvuga abanyagihugu batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi ngo ngwiki abatatowe nta jambo dufise muri demokarasi mutaduhaye ijambo tuzoryiha eh none demokarasi nakajagari ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse ari ivyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mwubake dusambure murahirahira tuzobereka ingene intama yambagwa uturusha abanywanyi muhaguruke duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabona
yemwe ga yewe ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu mwe oya ni ukuri demokarasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo mw'abanyapolitike nimuhana ijambo muvugane umutima mu nda muvuge ibyubaka igihugu
kutemera ikiringo cya gatatu si ukuvuga ngo ucube umurwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivuga avuga ati itegeko ryanditse gutya rye nshaka gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindarikurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko nucuvuga ngo uwo muntu wese avuga ngo ariko nta mishamirano ihari imishamirano Wowe- wowe muri frode bushamiranye nawe muri politiki irahari imishamirano ya politiki imishamirano ya politiki irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko ubona ko mu gihugu ubona ko n'amakungu ariko avuga ati genda mu biganiro numva ko abantu None wewe ko bashamiranye turiko turaganira tudashamiranye kandi utemera ico kiringo sa ko turiko turayana urumva ntiduhuza ariko wumvise ko tudahuza Hari ivyo mudahuriza.
hari ivyo tudahurizako mugani ntidushamiranye politikema urumva ko hari ivyo tudahurizako Ah, uru- nico gituma rero uvuga ati ivyo tudahurizako twicaye tubiganire aho nyene niho co Yego cyane.
duhuriza aho mwoganira ku biki barabitomoye neza na Ibi- ibi na ariko honorable aravuga- Phineas yabivuze neza Yavuze ikiringo- yavuze ati ibibazo bya politike birahari ibibazo by'ubutunzi birahari ibibazo by'ibwirizwa shingiro birahari rimwe ryatera impare ejo buhundi ibibazo bya arusha bamwe bavuga ati hari bariko barayihonyanga birahari ibibazo by'imibano birahari ibibazo by'iki- ibibazo- ibibazo by'ubukene by'ikiringo yabivuze birahari navyo ibibazo by'ikiringo cyane baza ko ibyo twabirenganya amatora yarabaye ubu turi muri leta nibaza ko niyo leta yemera kuko yavuze ati iyo leta niyo yoza ku- kuganira n'abo bandi yifuza ko baganira ibyo biringo nibaza ko twabirenganya n'ukuri
honorable Phineas mu byo twoganira arabidondaguye hari ibyo byinshi mwahurije ko ku ku by'ibiringo nibyo mwarenganye twabirenganye gute kandi hari n'ubu bavuga bati ntitubyemera none uremera ko hariho leta uno munsi leta itubarije ibwirizwa nshingiro raba ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'icyenda ibwirizwa nshi- ivuga abaja muri leta baribo ibyo we tuzobiganira mu ehehe biganiro none kubera iki mushinga leta Bagira mu itu- biganiro.
itu- itu- itubarije ibwirizwa nshingiro ati ibyo byose muzobiganira mu biganiro Eh, eh, Ni urumva muri rero matière, hakwiye da.
kujaho leta rero yubahiriza ibwirizwa nshingiro none iby'ikiringo mushaka ko bigaruka kandi mu biganiro N- none iyo ibwirizwa nshingiro ryahonyanzwe amasezerano rero agahonyangwa abantu bategereza kwicara bakabiganirako umugore hari ujeje ibiganiro abashaka kuganira bakaba bari ishaka barifise habuze iki none kugira tuganire umugwi nuko mwawusizeho mwenyene urya mugwi ni komisiyo tekinike yanyu reka aba banyapolitike niyo ngenda bihoze professeur sururu birashoboka ko bahuriza ku rutonde rw'ibyoganirwa Eh, aba bantu yego urabona nk'ahari babiri byugura yuko bashobora gushyiraho agenda y'ibyo bizoganirwa ariko ntangaruka kuri bamwe nyene baba bari muri muri iyo migwi nibo bubaza atawe bakumiriye imice yose ati mbega ikibabaje ikibabaje ni giki ikibateye impungenge ikute ikibateye gwaserera ni giki Eh, migwi yose yavuze iki iki- ikibababaza ku mutima ikibaremereye ikibaraje ishinge ikibaraje ishinge mwene aho nabo nyene nkuko bavuga ko bavuga ko hari imigwi y'abahinga hazoba hari abariko barabishira ku ariko gikaratasi nk'ubu ari- ariko nk'ubu u- uyavuga ati iby'ikiringo twarabirenganye na leta irahari hanyuma muri Frode bona ati ivyo ikiringo nyene nico kibazo ahubwo nivyo dukwiye kuganira kuko biteye ku bintu n'ibyiza shingiro n'amasezerano mwumva bazoshobora guhuriza ku vyoganirwa Eh, be- beshobora guhuza kuko aba babiri bonyene niba abaza abantu abo nyene bazoba bitavye ibyo biganiro batumiye imigwi yose hari n'igihe bosanga ico- ico kibazo kirimwo canke kitarimwo basanze kirimwo ni byiza kucicarira basanze kitarimwo n'amata yo babyaye amavuta ariko bo nyene kwabo bube na twebwe naho twojamwo twese tukaba bane nawe ukajamwo byogora ko tu ni byiza guha rya jambo abo bibakiye bose mugabo atawe wakumiriye reka ngira ko aho nyine iwawe nyine nkiri iwawe ugifite ijambo intambamyi zishobora kubangamira ibi biganiro by'abarundi n'izi ego nari na- nibagije ibintu bine cyane cyane icya mbere niyo hotumirwamwo abantu batari mu mice yose ukabigira ibintu by'akanywa ababo ukajya usanga umugwi umwe niwo nyine ugize kugira iyo agenda kandi ukagira n'uku- n'ukumenya abi- aba- aba- abo itumira Hagize abakumirwa muri Eh, mwene aho hagize abakumirwa urumva ni Ico ni ca ngorane mbere.
ico ni ca mbere ikindi ca kabiri niyo hizwe ibintu atari byo biraje ishinge abanyagihugu bizi bitari byo eh ni Ni ngorane ngorane. Ico ni ca kabiri.
ikindi ca gatatu niyo ibyo musezeranye hakagira bamwe baca bagira ati eya ibyo bintu suko byoja mu ngegoro kandi mwari mwatumbere Kutubahiriza ivyo musezeranye.
icyo ni cya gatatu ikindi cya kane niyo uvuze ati reka data wanjye bitu byemere muri aka kanya mugabo duce duhindukira tu- twihindukize tu Aha.
ibyo ni ibintu bine Bishobora biku- kubangamira.
bikunda kubangamira ibintu iyo ibiganiro bidateguwe neza kandi bidafise ihangiro ryiza urakoze honorable feneyasi aravuze ibintu bine bishobora kubangamira ibyo biganiro hari icyo wongera ko icyo nongera ko n- aho- abakoresha ibyo biganiro iyo atabara abantu bahurijwe ko ntabwo ibyo biganiro bishobora kugenda neza ntibyo kwizigirwa hano nicyo gituma twe tuvuga duti iyo ngorane eh, kugira iveho nuko habaho umuhuza mukabanza mukamuhuriza ko nibyo byiza Eh, byiza cyane urakoze cyane honorable buri kuki yavuze ibintu bine ubu nawe yongeye koko hari ikindi mugira muti kugira ibiganiro ntibigire intambamyi yabivuze neza professeur hano yavuze intambamye kandi na jene usanga arizo nawe urazemera izo zine yego mu mwaka uca umuhuza sindacemera rwose kuko n'umuhuza ndibuka Ico umuhuza ntimugihurije ko.
mutamanyerere ingene yabamugoye ndibuka ari amasezerano aheruka cyane ya, ya, ya, mm, ya arusha umuhuza ntiyari ahari mbere abahuza benshi icyo gihe none ntihariho abasinye n'amarezereve amakenga bakavuga ati ndabyemeye ndasinye mugabo ntanabyemeye kandi mugu uno munsi nibo ba mbere bagaruka kuvuga ko ari aba- ibyabona rwose bi- bishigikiye ayo masezerano jewe intambamyi rero nki- mm, ndabi- ndabiraba jewe intambamyi novuga icambi intambamyi ya mbere ni ishaka rike ryabwo kwitaba ivyo biganiro kuko nk'uko profesor yaraheje kubivuga niba twese tubona ko hariho ibibazo duteza gushira ku meza hanyuma turonke inyishu kuri neza kino gihugu n'iy'abanyagihugu abahu- ntu- abaganiriza abantu bumviriza abantu bakaba bahari iryo shaka rikaba rihari ntacobuza tudashaka kuco twifuza mu gihe tuba dukunda kino gihugu twese ibibazo by'ino mbega nk'ubu ba- ba sinarede bahurikiye muri urugero runani sinarede bajemo kwitaba ibyo biganiro nta ntambamyi si intambamyi je mbona intambamyi ni yabo bantu bashaka kuvuga mu izina ry'abanyagihugu hariho abantu batowe n'abanyagihugu uwo muntu ashaka kwigira umuhinga w'abanyagihugu Ashaka guserukira abanyagihugu.
batanamutumye iyo ni intambamyi ikomeye cyane ariko ku bwanyu naho senarede yoza nta nta- nimba bafise ukuri bazoze mu biganiro biruguruye umugwi nibaza ko watanguye Professor Sururu hoko gwiki kugira ngo ibiganiro bibe ivy'ukuri kandi bishike ku ntumbero imeze neza izo ntambamyi ntizibemo icya mbere noshyira imbere ni uko hobanza hakagarukana umutekano kuri bose icya kabiri icya kabiri umutekano ubonetse hakaza abantu koko ba- ba- bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike abo vyiga abo vyiga hariho abanyapolitike bariho benshi honorable Phineas hari icokorwa kindi ugira uti cokongerwa turabye ibihe turimwo vrema turi mu bihe bigoye aha mu gihugu cy'u Burundi turabye ibintu bijyanye n'umutekano turabye ingene bimeze turabye n'imigenderanire ingene imeze y'u Burundi n'andi makungu ni ibihe rero bidasanzwe bikeneye ibiganiro nabyo bidasanzwe Hari- ibiganiro bidasanzwe vyomera gute ibiganiro bidasanzwe ni haba hari ibibazo bikomeye bishaka kwigwa ibi rero ibibazo bida- bidasanzwe abanyagihugu turabemera kandi turabubaha ariko bikeneye ubuhinga iyo udatoye bajyanye n'ubukuri muteza kuganira kuvugana inyishu ntitogwa tuvugana ukuri tutabeshanya hama haboneke inyishu nziza hama zishigwe mu ngiro ishigwa mu ngiro atakuvuga ngo Ivyasezeranye.
ibyasezeranywe atakuvuga ngo ngo twari ukwigovyora ngo ngo ngo reka bihinduke Urakoze cyane.
nico genshi nshikiriza honorable bwikukiye muri CNDFDD baramaze kongera ko ku vyokorwa ko hoganira abo vyiga mugabo hakaba no kuvugana ukuri icambere cyo gukogwa abarundi tubanze tumenye gukunda igihugu c'iwacu kuko hariho abarundi bamwe bamwe bitwara gutyo nk'uko umenga hari abantu umenga banka uburundi yego hariho abarundi bamwe bamwe bitwara nk'uko umenga n'abanyamahanga ntuturore rero ngo umubirigi yavuze ngo ngo umukingo yavuze Ba- ngo ni ba umunyamahanga Finehasi rero.
yavuze ngo tubanze tumenye ko igihugu c'u Burundi ni ic'abarundi ubwa mbere umunyamahanga azabugira kabiri ica kabiri na Finehasi aheje kubivuga tumenye abarundi kuvugana ukuri ikinyoma carishe kino gihugu ikinyoma irementanya gupfundikanya utuntu abantu tumenye kuvuga ukuri nk'abantu b'abagabo ica gatatu abarundi tumenye ko dushoboye turashoboye kandi ibibazo by'abarundi bizotorerwa inyishu n'abarundi bonyene murakoze murakoze reka nsozere kuri iri jambo ry'ukuri mwahurije ko mwese na professeur Sururu yavuze professeur Sururu nsozerere ngaha ukuri ah, muri Frode bavuga bati haba kuvugana ukuri muri Saint David bati haba kuvugana ukuri none uko kuri kuburira hehe kuzova hehe duce dusozere Ego kenshi abantu singaha mu Burundi gusa abantu ba- bareka guhuriza ku kuri ku kubera umwe wese abarondera inyungu ziwe akavuga ati ukuri kwanje nuku ko turi kumwe nu ikegera c'umukuru umugambwe Sende DFDD byiza yo tw- tworema neza twumvise ko yemera ko hariho imigwi ibiri itegereza kuzovugana Ico naco nakwemera, nta bantu bashamiranye na kino gihugu.
ivyo byo Nimba ukaba uri mu bantu turemesha bashamiranye mwa kino gihugu uca ugenda aho hanze wemange oya muri politike oya muri politike niho tuca tumva ko hariho abantu bashamiranye muri kabisa.
politike Ba- ba- bangwe- politike ma turashamiranye Eka politike n'uyu munsi baratuvuye ngaha tudahejeje neza Ba- ba- bangwe mw'abanyapolitike ikiyago umuheto w'amahoro siryo ijambo umushinge wo gushira hamwe
abantu barashaka kuganira ico kugwa abantu nibaze rero uko kuri wumva ko afise ukuri wumva ko afise kariganga mugo kamubakiye agashikirize abarundi n'amakungu ku mugaragaro hanyuma twogorore murakoze cyane professeur Sururu biratera umwizero ibi biganiro by'aba banyapolitike umugwi ntabwo tuwumvikana ko uwo mugwi nimuwuhuriza oya impinga iracari ndende ni byiza kuzomwoza murabahuza Tugasubira tukabahuza.
Eh, kugira babiganire babinoganze cyane cyane kenshi yimishije nuko bose numva bavuga ati kuvuga nukuri kandi cyane cyane tukaraba cyo mu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe urakoze cyane ni no kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cya politike nkengurukire abatumire twari kumwe nkengurukire professeur adolphe sururu ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu by'inyigisho zerekeye imvugo iremesha ndagushimiye kuba witabye kino kiyago cya politike na jewe ndabashimiye Jerome nshimiye kandi honorable victor burikukiye ni cegera cy'umukuru w'umugambwe cndfdd uri ku isonga ryo ku butegetsi ndagushimiye kuba witabye kino kiyago cya politike urakoze kuba wantumiye twizire ko nejo uzogaruka neza cyane urakoze cyane nshimiye kandi honorable Phineas Nigaba ni umuvugizi w'umugambwe Sahwane Frodebu uri mu runani ADC ikibiri wakoze kitaba kino kiyago cya politiki mwakoze nanjye kudutumira twizire ko namwe nejo muzogaruka emwe ku kiganiro cyo kugira ngo tuganire Ego, twogorore ego.
nubeje muzo dutumire tuzokwitaba ndagushimiye nawe François Akimana bari mu buhinga bw'ivyuma watumye tuvuga baratwumva nshimiye namwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro ntorere kazoza kandi mukunda ibiganiro bya studio ijambo Jerome Niyonzima narinda kiremesheje nti muroranirwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye mu matora mugitegurirwa na studio ijambo
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma karara arimasi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire umunsi mwiza